Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabaa jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetiri baandii 22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagoomin keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan roobii waxabajjii kudha ja'a bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii sagal bara 2013 keessummeessaan keessanirraa ni namoo daandiiti. Tokkummaan mootummootaa haalli gargaarsa naannoo Tigraayiif dhiyaatu hatattamaan fooyya'ee sirraa'uudhaa baannaan deeggarsi maallaqaa sirriitti hin kennamuuf taanaan beelli bara 1984 keessa Itoophiyaa keessatti uummata miliyoona tokko ol fixe ammas mudachuu mala jechuun kaleessa akeekkachiise. Dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu Amnistii Intarnaashinaal hayyuu dureen Abaa'oo obbo Daawud Ibsaa jootaa fi humna nageenyaa mootummaatiin mana isaaniitti ugguramuun na yaaddeessa jechuudhaan kaleessa ibsa baasee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya piroodiyusariin tamsaasarraa Faasil Gabayyoo tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeetii oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun kibxataarraaf qabnu kunoo. Waraanni Eertiraa kanneen Tigraay keessaa dhiyeenyatti ba'uuf ka jiran ta'uu tokkummaa mootummootaatti jilli Itoophiyaa ibsanii jiru. Kanas kan jedhan aangawaan sadarkaa olaanaa kan tokkummaa mootummootaa kibxata kaleessaa loltoonni Eertiraa beela akka meeshaa waraanaatti itti gargaaramu jechuudhaan gola naga eegumsaatti ega himatanii booda. Kan aangoo isaanii gadhiisuuf jiran tokkummaa mootummootaatti aangawaan waa'ee gargaarsaa Maark Laawkok. ibsa biyyootii miseensota gola nagaya eegumsaa kudha shaniif kennaniin hookkarri tigraay keessaa dhaabbachuu baannaan akkasumas waraanni eertiraa hin ba'u taanaan beelli hamaan bara 1984 tigraay mudatee ture ammas deebi'ee yoo dhufu eenyuyyuu ajaa'ibsifachuun qabu jedhan humnaan gudeeddiin tooftaan gaggeeffamu dubartootaaf shamarran dararanii miidhuuf oolee jira jedhan. Loltoonni Eertiraa uummata beelessuu akka meeshaa waraanaatti gargaaramaa jiran namoonni manaaf qe'oo ofii irraa buqqaa ni hidhamuu ni tumamuu akkasumas doorsifamu jechuun laakok gola naga eegumsaatti man jedhu dippiloomaatonni walga'ii sana irratti argaman. Waajjira tokkummaa mootummootaa isa magaalaa New York jiru keessatti ergamaan Eertiraa jecha laakok kanarratti deebii laanne Eertiraan baatii ebila darbe waraana ishee Tigraay keessaa baasuu jalqabuuf waliigaluun ishee ni yaadatama. Baroota 1980moota keessa Itoophiyaa gamni kaabaa caamaa fi walitti bu'iinsa uumameen uummanni hanga miliyoona tokko dhume ka jedhan aangawaan tokkummaa mootummootaa yeroo ammaa immoo irra deebi'ee beelatu bulchiisa naannoo Tigraay sodaachisaa jira jedhan beelessuus akka meeshaa waraanaatti itti gargaaramaa jiru jechuudhaan himataniiru. Uummata Tigraay miliyoona ja'aatti dhiyaatu keessaa kumni dhibba sadiif kumni shantamni haala beelaa keessa jiru ka jedhan dhaabbatoonni tokkummaa mootummootaaf gareeleen gargaarsa sadarkaa addunyaa xiinxala gaggeessineen kana jenne jedhu. Kanneen miliyoona lama ta'an haala hamaa akka kanaarraa sadarkaa tokko achi hiiqanii jiruu jedhan Itoophiyaan garuu tilmaama kana falmitee jirti. Erga baatii sadaasa darbee kaasee mootummaan Itoophiyaa fi TPLF gidduutti wal waraansa ta'een uummanni miliyoona lama caalaa manaaf qe'ee gadhiisanii godaanan walitti bu'iinsi kun baatii itti midhaan facaafamu dura waan jalqabameef gamni lameen inni tokko sakaan komataa jiran. biyya ollaa taatee eertiraa fi bulchiinsi naannoo amaaraa pireezidaant abiy ahmed deggeruuf jecha humnoota isaanii ergan rakkoo uumame kana laalchisee aangawaan tokkummaa mootummootaa kan waa'ee gargaarsa dhala namaa maark laawkok loltoonni eertiraa uummata tigraay beelessuu barbaadu jechuun dubbatan loltoonni eertiraa fi loltoonni itiyoophiyaa bulchiisa naannoo tigraay kan mootummaan hin to'anne keessatti uummata miliyoona tokko caalaa beekaa akka gargaarsi hin dhaqqabne ittisaa jiruu jedhaniiru kanaafis jecha nyaati akka meeshaa waraanaatti itti gargaaraman jedhan kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti pireezidaantii yuunaayitid steetsi joo baayideniif giti isaanii raashiyaa vilaadimir puutin walgayii akkaan eegamaa ture har'a jenevaa keessatti jalqabanii jiru akka har'a walgeenyuuf yaada dhiyeessuu keetiif sin galateeffadhaa imaltuu dheeraarra akka turte nan beekaa jechuudhaan puutiin gama turjumaanaan baayidenitti dubbatan hariiroon raashaa fi ameerikaa dhimmootii hedduu walitti qabaman kan walgahii sadarkaa olaanaa barbaadu walgahiin keenya kunis waan gaarii fida jedheen abdadhaa jechuudhaan puutiin itti dabalanii dubbatan pirezidaanti baayiden gama isaaniin galatoomiittiin jedhanii akkuma jechaan ture san kallattiin yookaan fuulaa fuulatti wal arguun yeroo mara gaariidhaa jedhan gamlameen walta'iinsaaf carraa kan qaban ta'us garuu muddamsa hariiroo mooskoof waashintan gidduu jiru fooyyessuusa jedhu gadxiqqeessanii ilaalan walga'ii isaanii kanarraa waan guddaa eegaa hin jirru jechuudhaan aangawa gameessi bulchiinsaa tokko xayyaara pireezidaanti baayiden kan gara siwiizerlaanditti balali'aa ture irratti oduu gabaastotaaf ibsanii turan pireezidaant puutiin dursanii jenevaa akka seenan yoo ta'u pireezidaanti baayiden immoo yeroo gabaabaa booda iddoo sana ga'an bara 2018 helsinkii keessatti pireezidaantonni biyyootii lameenii walga'ii gaggeessuuf saganteeffatanii pireezidaant puutiin erga pireezidaantii yeroosii tiraamp walga'iif dhiyaatanii daqiiqaa soddoma dabarsanii iddoo sanatti argamuun isaanii ni yaadatama. Namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii fayyan dhibba keessaa harki 25 ka ta'an rakkoo fayyaa haaraa kan isaan mudate ta'uu qorannaa haaraa Yuunaayitid Isteets keessatti gaggeeffame hubachiisee jira. Gareen bu'aaf hin hojjanne Fair Health jedhamu guraan dhala bara 2020 hanga guraan dhala bara 2021 jechuun waggaa tokko gidduutti namoonni miliyoona lama ta'an inshuraansii fayyaa isaanii ilaalchisee iyyata galfatan xiinxalee jira. Namoonni dhukkuba COVID-19 qabamanii turan kun dhukkubbii qaamaa, rakkoo hafuura baafachuu, dhiibbaan dhiigaa ol ka'uu, bututa qaamaaf koolesterooliin lakkoofsa isaan guddaa ta'e isaan mudatee jira jedheera. Godaantonni biyya ofiin ala jiraatan namoota biyyarraa dheessan keessaa qabaniif maallaqa erguu akka danda'aniif tokkummaan mootummootaa gaafatee jira. Godaantonni biyya ofii keessa jiraachuu baatan iyyuu itti gaafatamni maatii fi hawaasaa waan irra jiruu fi jedheera. Keessumaa bara weerarri dhukkuba COVID-19 kana keessa karaa mijataa tolfameen yeroo kamiyyuu caalaa gargaaruu danda'an jechuudhaan Gilbert Hoombo aangawaan tokkummaa mootummootaa kan waa'ee maallaqa misooma dinagdee addunyaa ibsaniiru hojii caasaa ammayyaa jajjabeessuun godaantonni haala salphaan akka maatii isaanii gargaaran gochuun barbaachisaa ta'uu hubachiisan barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa antooniyoo gutarres gama isaaniitiin ibsa baasaniin godaantonni baasii tokko malee firoottan isaanii gargaaruu akka danda'aniif haalli mijatuu qabaa jedhaniiru oduun har'aaf qabnu kanuma.
kadhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa ka dabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. tokkummaan mootummootaa haalli gargaarsa naannoo tigraa'eef dhiyaatu hatattamaan fooyya'ee sirraa'uu dhabaannaan deeggarsi maallaqaa sirriitti hin kennamuuf taanaan beelli bara 1984 keessa Itiyoophiyaa keessatti uummata miliyoona tokko oolfite ammas mudachuu mala jechuudhaan kibxata kaleessaa keekkachiisee jira. loltoonni eertiraa naannoo tigraay keessaa akka ba'anillee dhiibbaa gochuutti fufee jira gabaasa maargaret bashir tujubeetu dhiyeessa.
itti gaafatamaan dhimma gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa maark lookuk walgahii dhuunfaa kan gola nageenya eegumsaa kan idilee hin ta'in irratti kaleessa akka dubbatanitti tigraay keessaa amma beelli jira jechuu isaanii ibsisaan barreeffamaan kennan raadiyoo sagalee ameerikaa dhaqqabee jira bulchiinsi tigraay sababaa beelaan namni du'uu gabaaseera jedhan. baatileebtaanan keessa tigraay keessa qofaa otoo hin taane affaariif naannoo amaaraa keessallee haalli jiru hammaachuuf deemaa jedhaniiru torban darbe tokkummaan mootummootaaf michoonni gargaarsa namoomaa lolli akka dhaabatuuf gargaarsa namoomaaf daandiin akka saaqamu waamicha hatattamaa dabarsanii turan uummata tigraay kumni dhibbi sadiif kumni shantamni beela'anii ka jiraniif miliyoonni lama itti dabalaa immoo afaan beelaa jiraachuun gabaasamee jira. jaarmeen gargaarsa daa'immanii yuuniseef gamasaan ijoolleen kuma soddomii sadii ta'an hanqina nyaataa hamaan kan isaan mudate ta'uusaaf naannoo tigraay dhaqqabuun hin danda'amne keessa kanneen jiran immoo qarqara du'aa jiraachuu gabaase rakkoon jiru bal'aadha loowukook akka jedhanitti baatii sadaasaa keessa erga rakkoon sun dhaqqabee jalqabee dhaabolee gargaarsa namoomaa 123 naannoo sanatti kan bobba'an yoo ta'u har'a immoo dachaa kudhan kan caalan jiraachuu dubbatan loowukook akka jedhanitti garuu. fedhii gargaarsaa dabalaa adeeme hanqisuuf gargaarsitti dabalaa saffisuu qaba Tokkummaan mootummootaa uummata miliyoona shaniif tuqaa lama hanga xumura waggaa kanaatti gargaaruuf kan oolu gargaarsa doolaara miliyoona dhibba saddeetiif miliyoona shantamii sadii gaafatee jira. Kana keessaa baatii adoolessaa dur doolaara miliyoona dhibba lamatu barbaachisa. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddariittiin Biriteen Baarbaraa Woodward akka jedhanitti beelli kun sababaa hongee yookaan awwaanisaatu hin taane murtii warra aangoorra jiruutiin kan dhufe jedhan. mootummaan isaanii tigraay keessatti haala uumameef ragaa qabatamaa qaba jedhan.
I should say that the UK is confident in the reliability of the data that has been presented by the UK.
Biriteen ragaan tokkummaa mootummootaa dhiyaate amansiisaa ta'uusaaf ofitti amantaa qabdi jechuun barbaada. Midhaanni meeshaan qonnaaf qabeenyaan barbadaa'uun isaanii ifa galaadha. Kanarraa kan ka'es uummanni Tigraay kuma dhibba sadiif kuma shantama ta'an erga beela Somaaliyaa qabee haala argameen beekaminiin beelaaf saaxilamaniiru. Kanneen miliyoonaan lakkaawamanis sababaa oomishi isaanii adda citeef rakkoo wabii nyaataaf saaxilamaniiru. Biriteen har'a paawundii miliyoona kudha ja'aaf tuqaa torba itti dabalaa Itiyoophiyaaf kennuuf labsitee jirti. Kunis erga walitti bu'iinsi sun baatii saddeet dura jalqabee qabee paawundii miliyoonii afurtamii torbaaf tuqaa torba gumaachiteetti. miseensonni gola nagee eegumsaa sagalee tokkoon lolli dhaabatee gargaarsa namumaaf daandiin akka saaqamu akka gaafatan waamicha dabarsina loltoonni eertiraa itiyoophiyaa keessaa ba'uu gama ilaaleen illee akkas jedhan.
we were told in march that eritrean forces would be withdrawing it's now june.
humnoonni eertiraa baatii bitootessaa keessa gadhiisanii ba'u jedhamuun nutti himame amma kunoo baatiin waxabajjiidha kana caalaa boodatti harkifachuun irra hin jiraatu. qonnaan bultoonni sababaa hookkara jiruun waggaa dhuftu biqiltuu dhaabuu hin danda'an yeroon isaas itti darbaa jira hookkarri itti fufuun uummata tigraay barana qofaa otoo hin taane waggaa dhuftus beelaaf saaxiluu mala uummanni miliyoonaan lakkaa'amu jireenyi isaa egeree maal akka ta'u hin beekamu furmaatni jiru ifa galaadha lola dhaabinsa gargaarsa namumaaf daandii saaquuf marii siyaasaati jedhan. tokkummaa mootummootaatti ambaasaadarri itiyoophiyaa taayyee asqasillaasee hamdee. haalli naannoo tigraay keessaa irratti golli nagaa eegumsaa ilaalchi ittiin kennine jedhanii gabaasaaleen dhiyaatan ol kaafamanii afarfaman jedhu.
The report that was uh, presented by OCHA regarding uh, famine in Ethiopia which.
Beela Itiyoophiyaa keessaa ilaalchisee gabaasii OCHAadhaan dhiyaateef qorannaan isaanii kan nuti cimsinee itti waliin galin haala akkaan dadhabaa ta'een walitti qabame mootummaan Itiyoophiyaa sanaan waliin galle haalli isaan itti ragaa walitti qaban. ifaaf hunda kan haammate miti meeshaa isaan ragaa ittiin walitti qaban sirrii miti ganda baadiyyaa Itiyoophiyaa keessaa ragaa walitti qabuuf moobaayilaan fayyadaman innaan kana jedhu haala namoomaa keessumaa beela ilaalchisuudhaan Itiyoophiyaarra dhiibbaa kaa'uun sirrii miti jedhan. Deeggarsa gargaarsa namoomaa Biriiteeniif Chaayinaa akkasumas kanneen biroon gargaarsa namoomaa godhaniif ni galateeffanna jedhanii kan hafanillee akkasuma rakkoo nu mudatee jiru hanqisuuf cina keenya akka dhaabbattan waamicha dabarsinaa jedhan. loltoonni Itoophiyaa Eertiraa keessaa ba'uu ilaalchisee illee gaafatamanii dhimmoota teeknikaaf akkaataa hojii adda addaan boodatti harkifate malee dhugumatti yeroo dhiyoo gadhiisanii ni ba'u jedhaniiru.
Dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu Amnistii Intarnaashinaal Ayudureen Abaa'oo obbo Daawud Ibsaa ji'ootaaf humna nageenyaa mootummaatiin mana isaaniitti ugguramuun na yaaddesse jechuudhaan ibsa baasee jira. Dhaabbatichi ibsa kaleessa baaseen. Obbo Daawud eega baatii caamsaa bara 2021tti mana jireenyaa isaanii keessatti guramanii jiraachuu ibsee mootummaan haala isaan keessa jiran ifatti beeksisuu qaba jedhee jira. Itti gaafatamaan sabquunnamtii yeroo fi adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii gammachuu gama isaaniitiin dhaabni isaanii haala obbo Daawud keessa jiran kan hin beekne ta'uu dubbatan. Aanga'oonni nageenyaa mootummaa immoo obbo Daawud mana akka hin baane eegamaa jiraachuu quba hin qabnu jedhu. Galmoo Daawittu Adaamaarraa gabaase.
Dhaabbanni Amnestii Intarnaashinaal haala obbo Daawud Ibsaa caamsa sadii bara 2021 as keessa jiran ilaalchisuudhaan ibsa baaseera. Ibsa isaan Amnestiin humnoonni nageenyaa mootummaa Itoophiyaa mana obbo Daawud eeyyama mana murtii malee sakatta'anii meeshaalee elektirooniksii akka fudhatan isaaniin ammoo mana akka hin baane manuma isaanii keessatti to'annoo jala oolchanii jiru jedhe. Dhaabbatichatti qorataa mirga namoomaa akka gaanfa Afrikaa obbo Fisaa Taklee dhaabbanni isaanii haalli guyyaachifnaan akka ibsa baase dubbatu.
እንደምታውቁት እንግዲህ አቶ ዳውድ በ2018 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከተመለሱት የተቃዋሚ ፖለቲካ መሪዎች አንዱ ናቸው። ወደ ኢትዮ ወደ ሀገር ተመልሰው ሰላማዊ ፖለቲካ akkasi jedhu obbo Fisaan akkuma beekamu obbo Daawud gaggeessitoota siyaasaa bara 2018 siyaasa gama nagaan hirmaachuuf biyyatti deebi'an keessaa tokko. Sanbooda amma maaltu ta'e ji'ootaan dura mana isaaniitti sakatta'een erga gaggeeffamee meeshaaleen akka bilbilaa harkaa fi laaptooppii erga fudhatameen booda namoonni achi turanis hidhamanii jiru. Ergasii gara mana isaanii dhaquun achi keessaa gadi ba'uun hin danda'amu. Obbo Daawudiin bilbilaan argachuunis hin danda'amu. Kun egaa mana isaanii keessaa jiraatan iyyuu malee akkuma hidhaatti ilaalama. Kana malees himati isaan irratti banamee mana murtiitti hin dhiyaanne. Kanaaf ibsa keenyaan yookaan himati sirriin akka isaan irratti banamu yookaan ammoo akka bilisaan lakkifamanii kan mootummaa gaafannee jechuun dubbatu. Obbo Fissaan Obbo Daawud bilbila waan hin qabneef darbees karaan odeeffannoon waa'ee isaanii beekamu waan hin jirree fi namni kun rakkoo nyaata dhabuufillee saaxilamuu danda'u. Kanaaf wanni kun yaaddessaadha jedhan. Dhimma kana ilaalchisuunis aanga'oota mootummaa Itoophiyaa gaafatanii deebii argachuu akka hin dandeenyellee sagalee Ameerikaaf himaniiru. Obbo Lammii Gammachuu itti gaafatamaa sabquunnamtii yeroo adda bilisummaa Oromooti. Humnoonni nageenyaa mootummaa caamsa sadii bara 2021 mana jireenyaa obbo Daawud Ibsaa erga humnaan seenaniin booda meeshaalee elektirooniksii akka moobaayilii fi laaptooppii akkasumas kan mana sana keessa turan namoota sadii jechuun obbo Waaqoo Noolee, obbo Yuunus Alii fi obbo Siraash Suleemaan fuudhanii deemanii haga har'aa iddoo buuteen namoota kanaa hin beekamu jedhan.
Nuti akka dhaabaatti erga gaafa taateen kun raawwatameeti. Waan isaan keessa jiran tokko waan beeknu hin qabu. Bilbila quunnamtee harkaan qabnu akkuma filasiniin jedhee namni itti seenee dubbisee bahuu hin danda'u. Isaanillee gabbaanii nama dubbisuu hin danda'an. Ni dhukkubuu fayyaadhaa jiruu hin jiranii waan quba qabnu akka hin qabnu. Maaliif erga guyyaa sanaadhaa bilbila harkaan qabanii namni naannoo sana dhaqu hin jiru. Mucayyoon namumti gabba'ee waa tokko tokko bita jedhan kanallee. Hiree ittiin argannee dubbisuu hin arganne. Kanaafuu waan isaan keessa jiran nuuf gaaffii guddaa yeroo adda addaatti gaaffii ta'ee miidiyaalee adda addaas yeroo gaafatanii warri International Committee of Red Crossiin gaafa caamsaa 21 kan deemanii isaan iyyuu karaa irratti deebifaman hiree ittiin seenanii nama kana dureedhaan dubbisuu maarra kan jiru hubachuu hin arganne.
Dhimma kanaan wal qabatee qaama mootummaa gaafattanii deebii argattan jira. Darbees immoo yoo wanti argame jiraate mootummaan himata irratti bane jira obbo Daawud irratti.
Egaati kana taatee kanaa booda nuti kan beeksisne boordii filannoofiidha. Boordiin filannoo immoo qaama dhimmi isaa ilaalu gaafachuusaa nuuf ibsee ture. Saabaan ala isaa booda immoo boordiin filannoo ammallee adumsarran jira jedhe. Kanaan alatti nuti akkuma beekamu biyya kana keessatti murtiin namoota dhaaba keenyaa nun akka dhaabaatti hoogganoota gameeyyii fi qondaalota dhaabichaa hedduu hidhaa jiranii. Isaan kun mataan isaanii murtii siyaasaadha kan isaan barbaade. Kanaafuu nuti qaama mootummaa gaafannullee yoo eessa kam eenyuun gaafanna? Kanatu kana ta'ennaan akkattiinidha kan boordii filannoo beeksisne. Boordiin filannoo immoo hordofaan jiraadha kan inni jedhudha. Kanaan ala waan deemamu eenyuun akka gaafatu eenyu eessa deemtee akka gaafatuyyuu bitaa nama galaa jechuudha.
Amnestii Intarnaashinaal ibsa isaanii obbo Daawud waan isaan barbaachisan kan akka nyaataa fi yoo dhukkuba qaban ta'es qorsi isaanii akka duraa dhumee rakkoorra hin buune yaaddoo qabullee ibseera. Obbo Lammiin Abnii Abaa'oo haala kana maal odeeffate gaaffii jedhuuf deebii kennanii jiru.
Nyaata kan isaan argatan nus hin beennu garuu mucayyoon isaan mana isaanii jirtu sana wajjirraan qaamni mootummaa eegaa jiru suni akka isaan waa tokko tokko gabaanii bitaniif karaa naannawaadha kan dhageenye. Kanaan alaa waan jiru adda baasuun waan tokko hin dandeenye. Waan fayyaaf isaan barbaachisu yeroo jalqabaa ibsaan illee badeera waan ta'eef ibsaan illee balleessanii irratti waan ta'eef isa kana kana booda isheenii mucayyoon akka isheen karaa namoota eegdota sanaa isaan waliin akka bitamuuf kan dhagaa jirru.
Haala mana obbo Daawuditti erga caamsa sadii bara 2021 kaasee ta'aa jiru hangawoota mootummaa irraa odeeffannee turre dursa kan gaafataman dubbii himaan koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee Koomaandar Faasikaa Fantaa dhimma kana poolisii feeraalaatti harkaa qabaa jechaan dubbatan. Obbo Jeelaan Abdoo dubbii himaa koomishinii poolisii feeraalaati akkas jedhu.
Ileessuun alaawwakkuma እንግዲህ ገና አሁን ነው ገና አንተ የነገርከኝ አንድ ጊዜ ጠይቆኝ ነበር ተፈቷል ያኔ ደግሞ ውጪ ነው የነበረው አሁን ግን እኔ akkas jedhu obbo Jeelaan. Ani waan kana hin beeku yookaan quba hin qabu hin jiru. amman sirraatii dhaga'aa jira. Kanaan duras namni takka na gaafatee ture. Alas obbo Daawud hin hidhamne turan. Ammas deebiidhaan hidhamuu isaanii waan hin odeeffannoo hin qabnee fi warra aanga'ootaarraa odeeffadhaa jechuun deebisan. Amnestii Intarnaashinaal ibsa isaatiin obbo Daawud yoo akka qabaatan mootummaan seeraan mana murtiif akka dhiyeessu ta'uu baannaan garuu mana isaanii keessatti akkasiinuu to'annaa jalatti eeguun seeraan alaa jechuun balaaleffate. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
kadhagaa jirtan as waashingtan diishii irraa kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. filannoon marsaa jaaffaa itiyoophiyaan guyyoota muraasaa booda geggeessitu murtoo uummataati jennee amanna jechuudhaan itti gaafatamaa ittaanaan paartii badhaadhinaa oromiyaa obbo haayiluu addunyaa dubbatanii jiru. oromiyaa keessatti paartii isaaniitii ala paartiileen biroon saddeet kan dorgoman ta'ullee ibsan. paartiileen siyaasaa akka adda bilisummaa oromoof koongireesii federaalaa oromoo immoo filannoo keessaa dhiibamnee baane filannoo kanarratti paartii badhaadhinaa qofatu dorgomaa jira jechuun qeeqaa jiran naakoor malkaatu hamburraa gabaase.
paartii badhaadhinaa oromiyaatti itti gaafatamaa itti aanaa sabquunnamtii obbo haayiluu addunyaa filannoon marsaa jaaffaa torban dhufu keessa guyyaa wiixataa itiyoophiyaatti geggeeffamu murtoo uummataa yookaan riifarandamiidhaa jennee amannaa jedhan. sababaa itti akkas jedhaniifillee addeessanii jiru obbo Haayiluun.
Filannoo akka paartiitti akka biyyaatti nuun filannoo qofa otoo hin ta'in riifarandamiidha jenneetu amanna. Riifarandamiidhaan nu jechisiisu tokko uummanni keenya bilisaan bahee dhiibbaa tokko malee baranni itti yaadasaa sagaleensaa kabajamudha jijjiirama dhiigaan fide kana kan itti itichu fi bu'aa qabatamaatti kan itti ceesisudha jennee amanna tokko kana filannoo fakkeessaa shanan darban otoo hin ta'in filannoon kun dhugaatti uummanni mootummaa uummataa uummataan uummataaf ijaaramudha jennee amanna waan ta'eef filannoo kana bifa addaatiin kan laallu ta'uu isaatii barii jijjiiramaati kan gaggeeffamaa jiru.
Addi bilisummaa Oromoo Abaa'oo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu filannoon kun kan fakkeessaatii jechuun ibsee sababaa itti kana jedheef yeroo hubachiisu naannolee akka Oromiyaaf naannolee biroo keessatti filannichi bakka ittiin adeemsifamne jiraachuu fi naannoo Tigraay keessatti ammoo guutummaan guutuutti adeemsifamuu dhabuu kaasa. Ibsa boordiin filannoo buufataalee filannoo beekamtii koo malee banamanii filattoota galmeessaa turan jedhullee itti dabala. Gama biraatiin paartiin koongiresii federaalistii Oromoo Kaafaa'oo paartiin biyya bulchu badhaadhinni qofaasaa Oromiyaa keessatti dorgomuun yoo rakkoo jiru daran hammeesse malee furmaata fida jedhee hin amanuu jechuun beeksisee jira. Paartileen lamaan mootummaadhaan dhiibamnee filannoo keessaa baane jedhan Abaa'oof Kaafaa'oon akka sababaatti waan caqasan keessaa hidhamuu miseensotaa deeggartootaaf geggeessitoota isaanii fi cufamuu waajjiraalee isaanii akka warra ijootti kaasu. paartii badhaadhinaarraa paartii badhaadhinaarraa obbo Haayiluu Addunyaa dhimma kanarratti deebii kennanii jiru.
Badhaadhinni dabalatee paartiin afurtamii torba akka biyyaatti socho'an naannolee garaagaraa keessa socho'an filannoo kana keessatti hirmaachaa ture. Godinaalee tokko tokko irratti kaadhimamtoota dhiyeessuu dhabuu maluu garuu akka Oromiyaatti paartiilee saddeetii oltu akka naannoo keenyatti dorgomaa jira. Kanaaf badhaadhinni kophaa dorgomaa kan jedhu bu'uura irraa sobaa jechaadha. Kanaaf kun sirrachuu qaba. Paartilee warri kaan immoo nu dhiibnee hin baafne deeggarsa adda addaa ganne waajjira hin kennine fi waajjira muummichaa keessuma kaafaa'oo yoo fudhanne waajjira muummicha guddaa kan sadarkaa isaan bara wayyaanee arganiin beekan kennee fi konkolaataa sadii ol kennee fi akka deeggarsaaf jenneetti birri miiliyoona afur kennee fi kaafaa'oodhaaf paartilee kaanis deeggarreerra jechaadha. Kanaaf wayyaaneen waan kufteef bara wayyaanee dorgomaa bahee barri kun natti dhiphate jedhe kun sobaa jechaadha.
Itti gaafatamaa waajjira giddugaleessaa paartii kaafaa'oo obbo Xurunaa Gamtaa deeggarsa mootummaan paartii isaaniif godhe jedhe irratti deebii kennaniin akka filannoo keessatti hirmaannuuf nu hawwachuu fi askara nu godhachuun hin barbaachisu sagantaa keenya beeksisaa turree jirraa erga jedhaniin booda paartiin aangoorra jiru waan konkolaataa yookaan maallaqa nuuf kenneef yookaan barcuma digdama yookaan soddoma isiniif kenne jedheef osoo hin taane kan dorgomnu uummanni keenya akka sagalee isaatiin barcuma lama yookaan sadii yookaan afur shanis nuuf kennee jedhe itti gammannee simannee kan ittiin deemnudha imaammata nuti baafataa turre erga jedhaniin booda mootummaan miseensota deeggartootaaf geggeessitoota keenya hidhuun dhiibbaa nurraan ga'een filannoo irraa danqabne jechuun itti dabaluun dubbatanii jiru. kan mootummaan abaa'oon sababaa wal dhabdee yookaan garaagarummaa keessoo isaan filannoo irraa hafee jedhuuf gorsaan olaanaa abaa'oo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu Dooktar Siggut Galataa sababaa abaa'oon filannoo kana irratti hin hirmaatin hafeef wal dhabdee yookaan garaagarummaa yaadaa keessoo dhaabaatti uumamee tureen osoo hin taane mootummaan miseensota deeggartootaaf gaggeessitoota abaa'oo hidhuu fi waajjiraalee cufuu isaarraa kan ka'edhaa jedhan mootummaan gama isaatiin gocha yakkaan shakkamee malee ilaalcha siyaasaa isaatiin kan hidhamee hin jiru jechuun ni haala. filannoo Itoophiyaan geggeessuuf guyyootni muraasni hafan booda yaaddoon nageenyaa ni uumama jennee yaannuu kan jedhan obbo Haayiluun filannoo sagaleen uummataa itti kabajamuu fi mootummaan uummataa itti dhaabbatu ta'a jennee abdannaa jedhan filannoo boodallee mariin qaamolee hundumaa hirmaachise ni adeemsifamaa jechuun dubbatan qondaalli badhaadhinaa kun.
Nuu karoora keessatti filannoodhaa booda mootummaan uummataan filatame marii geggeessuu qaba. Seenaa wal dhabdee jira. Wal dhabdee seenessa siyaasaa garaagaraatu jira. Seenessa akkanaa filannoodhaan furuun hin danda'amu. Mariidhaan furuu danda'ama kan jedhu akka karooraatti qabna waan ta'eef kun dursumayyuu istiraateejii filannoo keenya keessa kan jirudha. Wayyaanee wajjin mariin geggeessamu hin jiru. Wayyaaneen humna shororkeessaadhaan shororkeessummaadhaan farrajamee jira. Isaa alatti qaamolee siyaasa seera qabeessa geggeessan biyya kanatti seeraan galmaa'anii jiran wajjiniin dhimma biyya kanaarratti hirmaachifne marii kan geggeessinudha malee akkuma ameerikaan alqaayidaa yookaan ISIS wajjiniin marii hin geggeessine mootummaan Itoophiyaas humna shoror keessaa wayyaanee fi abaa oshanii wajjiniin marii hin geggeessinu hin jiru garuu paartilee siyaasaa biyya keessa karaa nagaa socho'an dhimma biyya kanaa irratti marii geggeessuudhaaf qophiidha sagantaa keenya keessas jira kun.
Filannoo kana irratti hirmaachuuf filattootni miiliyoona soddomii torba caalan galmaa'u boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa beeksisee jira. Abbaan alangaa federaalaa immoo gama isaan wiixata torban dhufuu guyyaa filannoon geggeeffamu waajjiraaleen mootummaa akka cufaa oolanii fi iddoo isaa sanbata xiqqaa alanaa akka tajaajila kennan gama miidiyaa hawaasummaa isaan beeksisee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakur Malkaa Amboorraa.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa Children's Fund jedhamu Tigraay keessatti daa'imman hanqina nyaata madaalawaa qaban yoo xiqqaate kuma soddomii sadi ta'an yoo atattamaan wallaansa argatanii haalli isaaniin fooyyofne ka du'aaf saaxilamuuf jiran ta'uu akeekkachiisee jira. Gabaasaa Lissaa Shilaayin jaalanneetu dhiyeessa.
Dhaabbati daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNICEF mootummaan Itoophiyaa dhorkaa malee Tigraay akka seenamuuf waadaa seen akka kabaju gaafatee jira. Dubbi himaan dhaabbata kanaa James Elder akka akeekkachiisanitti. gargaarsi ijoolleen dhaqqabu taanaan balaa dhalli namaa fide kun waan gaddisiisaa yaaduun hin danda'amne dhaqqabsiisuuf jira jechuun akeekkachiisan. Wabii nyaataa ijoolleef baatilee dhufan keessa hin jiru taanaan haala amanuun nama rakkisuun wanni jiru caalaatti gada deemaa jira. kanaaf midhaan hin facaafatan taanaan namoota kuma soddomii sadii caalaan qarqara afaan du'aarra jiru gareeleen walitti bu'iinsa keessaa harka qaban karaa gargaarsi dhala namaatti dhaqqabu yuuniseefiif banaa gochuun dhorkaa malee karaa nagaan beela sodaachise dhaabsisuu qabnaa jedhaniiru yuuniseef akka gabaaseetti uummanni kuma dhibba tokkoof kumni afurtamni tigraay keessatti haalli beela fakkaatu isaan mudatee jira. rakkoo kanaan alattis ijoolleen kuma shantamii ja'a hanqina nyaataa amma isaan mudateef wal'aansa barbaadu ijoollee kana gargaaruun rakkisaadha kan jedhan elders gareeleen wal waraanan caasaalee ijoolleen tajaajila lubbuu ofiif irratti hirkatan caalaatti barbadeessuu dhaabuu qabu jedhan waaltaaleen fayyaa saamamanii yookaan miidhamanii akkasumas caasaan bishaanii barbadaa'ee lafa jirutti bishaan dhugaatii qulqulluu argachuun hanqatee jira. kun immoo weerara dhukkubootaa kaasisuun ijoolleen hanqina nyaataan ergaraman kana du'aaf saaxiluu malaa jechuun akeekkachiisan elder hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa tarkaanfiin irratti fudhatamaa doorsifamaa waan jiraniif hedduun gara hojiitti akka hin deebine taasisee jedhaniiru diinummaan wal ilaaluun battalumatti dhaabbatee ijoolleen tajaajila lubbuu isaanii du'arraa oolchuu kana akka argatan yuuniseef gaafatee jira. gargaarsa kanaafis kan oolu maallaqni kan isa barbaachisu ta'uu kan hubachiise yuuniseef kan gaafatee ture miliyoona afurtamii torba keessa ammayyuu miliyoona kudha sadii kan hin argatiin ta'uu beeksisee jira.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiilooyirzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooyirzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooyirzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boorutti walitti deebina